iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe nawe hiyana itanga ishaka itaramije ibiganiro byo kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese tujitseho tubasanzeho abantu benshi mugabo bose ata- ataco bavuga badorewe turetse gusa aho bateye nyagirinabi uyu ni nahimana modesita mubyeyi wa renilda sibomana yahitanywe na grenade yatewe ku rugo
mwaramutse mwebwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika dusamiranira washington dc mu kirundo mu kinyarwanda uyu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi abantu bashika kuri mirongo ibiri n'umwe nibo bamaze guhitanwa n'intureka ziri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo zatewe n'im- zatewe n'imyerekano yo kwiyamiriza pre- ko perezida joseph kabila abandanya gutwara ico kitigiri cate- catangajwe n'igipolisi aho muri kongo mu gihe ishyirahamwe riharanira agati muntu human rights watch ritanga igitigiri cy'abashika kuri mirongo ibiri na batandatu iryo shyirahamwe rikavuga kandi ko icyo gitigiri gishobora kwiyongera abajejwe umutekano baramaze guta mu mvuto abantu bashika kuri ku majana abiri na mirongo irindwi na batanu harimwo n'abarongozi mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi abari mu mashyirahamwe y'abaharanira agati muntu hamwe n'abamenyeshamakuru ikiringo cya kabiri cya perezida joseph kabila cyaheze kuri uyu wa mbere akaba yahisemo kubandanya n'ubwo atashikirije icyo ategekanya gukora ku bijyanye n'amatora umugwi w'abepiskopi usanzwe uhagarikiye ibiganiro hagati ya ba- ya leta n'abo bitavuga rumwe wahamagariye iyo migwi yose guhura kuri uyu w'imana mu ntumbero yo kuganira ku bijyanye n'ikiringo cy'umukuru w'igihugu papa francisco umwungere w'idini katolika nawe nyene yateye akamo abategetsi abasaba kwiyumvira ku biriko biraba abanyagihugu bahunga intureka zimaze imyaka itatu muri sudani y'ubumanuko bamenyesha ko abantu bitwaje ibigwanisho bakora amabi bakanabahohotera impunzi zituruka aho muri sudani y'ubumanuko zimenyesha ko zahunze ziva mu ntara ya ekwateur chaplain marlesh umwe muri abo banyagihugu avuga ko uturere baje baturukamwo twugarijwe n'inzara bivuye ko abantu bahunze baja mu mashamba bagasiga utwabo twose Malesh avuga kandi ko ubu abantu baribwa n'ibikoko hamwe n'inyoni zo mwi- ma- mu mashamba abo banyagihugu bavuga ko ari hamwe izo ntambara zidaheze abahunga bazobandanya kwiyongera kuri uyu wa mbere perezida salva kiir wa sudani y'ubumanuko yarateye akamo ko kwitabira ibiganiro kugira bahagarike intambara perezida kiir yatangaje ko ivyo biganiro atawe bizokumira kandi ko bizobamwo umuco abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika batangaje kuri uyu wa gatatu ko batanga- batangajwe nu- no kumva igihugu cy'uburusiya kivuga ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri itifashe neza uburusiya bwabitangaje inyuma y'aho john kerry umushikiranganji wa amerika yarahejeje kuganira ku telefone na mugenzi we w'uburusiya sergio lavrov n'abategetsi mu gisirikare cy'ivyo bihugu bakaba bari bahejeje kuganira biciye mu masanamu ya videwo ku bijyanye n'untu- n'umute- n'umutekano muri siriya john kirby umuvugizi wa departema ya leta ya amerika yavuze ko ibiganiro bibandanya abategetsi ba amerika bavuga ko hari ukutumva ibintu kumwe ku kibazo cya siriya bongeye bagaruka kandi ku ruhara rw'uburusiya mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni mu gihe Dmitry Peskov umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya we yatangaje kuri uyu wa gatatu ko ibiganiro byose na Amerika byahagaze Peskov yatangaje kandi ko bi- bi- biteze ko intwaro nshasha ya Donald Trump izoza ihindura ibintu iyo mvugo y'abategetsi b'uburusiya ije mu gihe amerika yari imaze umunsi umwe itangaje ko ifise umugambi wo gufatira ibihano bishasha uburusiya umushikiranganji w'uburusiya ajejwe imigenderanire n'andi makungu akaba yamiriye kure ivyo bihano yongera avuga ko uburusiya buzofata ingingo zibereye abantu bitwaje ibigwanisho bambaye impuzu zitezwemwo amabombe bakoze igitero ku nzu y'umushingamateka Marie Mer Wali i Ka- i Kabul muri Afghanistan ico gitero cahitanye abantu bashika kuri batanu nk'uko vyatangajwe n'ibimenyeshamakuru abasirikare b'igihugu ha- bahavuye bahashika baca batana mu mitwe n'abo bagwanyi umwe mu bajejwe umutekano yabwirijwe rya Amerika ko abo bagwanyi bashobora kuba bagize imbohe abo mu muryango w'umushingamateka Marim hamwe n'abatumire bari basanzwe bari muri iyo nzu ntawe uzi nimba umushingamateka Marim akiri muzima n'aho ibimenyeshamakuru byatangaje ko ashobora kuba yari yavuye muri iyo nyubakwa Zabiwa- zabihula mujahid umuvugizi w'umugwi w'abatalibani yemanze ico gitero avuga ko ico gitero cyateguwe bamaze kumenya ko iyo nyubakwa yagenderewe n'abategetsi bakomeye harimwo bamwe mu barongozi mu gisata c'umutekano bo mu ntara ya elmand igipolisi mu gihugu c'ubudagi catangaje ko kiriko kirarondera umugabo aturuka muri tunisiya yikekwa kwa ari mu ba- ko ari mu bakoze iki gitero cabaye i berlin mu budagi kuri uyu wa mbere kuri uyu wa gatatu niho hasohoka urwandiko rwo gufata uwo mugabo azwi ku izina rya anis amri rukavuga ko afise amatazirano ashika kuri atandatu n'ubwenegihugu butatu butandukanye akaba yitwaje inkoho igipolisi kimenyesha kandi ko kiriko kimuronderera mu budagi no mu bihugu vya buraya bigize ishirahamwe shengen icyo gitero kikiba, kikiba igipolisi carafashe umugabo aturuka muri pakistani ariko kica kiramurekura ku mvo z'uko atavyagirizo bikwiye vyari bimuriko thomas de maizière umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu budagi amenyesha ko igipolisi cavuye kikeka amri yamara ko ari ukumwikeka gusa
urakoze rosine ku makuru udushikirije inshuti mwese muduteze amatwi ndabibutse ko muri kumwumviriza radiyo ijwi rya amerika samiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'inkuru zo mu karere k'ibiyaga binini sentare ntayinyuzwa y'uburundi yaranse gusambura urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umuvugizi w'iyo sentare yabwiye ijwi rya amerika ko ingingo ya sentare yasohotse kuri uyu wa kabiri anyesi bangiricenge asigura ko ubu urubanza rwari rwaciwe na sentare ku itariki ya cenda y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko ruzogumizwa mu ngiro abantu mirongo ibiri bari bahanishijwe umunyororo w'ubuzima bwose muri bo harimwo abari barejejwe n'umucamanza wa mbere bidegemvya batatu baciye bahunga igihugu abandi batanu bahanishijwe imyaka ibiri yo gufungwa abandi batatu barezwa ubu abasirikare n'abapolisi bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi basigajwe kunguruzwa ku mushikiranganji w'ubutungane co bita revision mu gifaransa no mu masentare yo mu karere no ku mugabane wa afurika nk'uko bisigurwa n'abanyamategeko bunganira abanyororo kuburana ku munsi wa mbere w'iyindwi niho sentare ntanyuzwa yari yarumvirije urubanza rw'abafungwa bipfuza ko urubanza rwosamburwa ibindi kuri iyi nkuru eloge wiri kaneza umukuru wa sentare icunga ikoreshwa ry'amafaranga ya leta yabwiye abashingamateka ko integuro y'amahera leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yateguwe mu bihe bidasanzwe kuko bamwe mu bahora bafashe uburundi bahagaritse imfashanyo elizenda yamenyesha ko integuro y'amahera azokoreshwa mu mwaka uzitegerezwa gushyira imbere ugutubikiwa vubi abashingamateka bashirikiye ico ciyumviro ariko basanga hari ibisata vyagabanuwe umurengera kandi ari ivyankenerwa umushingamateka salvatore niyukuri ntatahura ingene igisata c'inyubako cokwakwama miliyadi ijana na mirongo ine n'indwi yose ndabye diminisiyo yateye ubwoba dufatiye ko umwaka uheze habaye ikiza c'imvura kigahitana inyubako rusange zitari nkenye harimo amabarabara n'ibiraro nari nzi ko ahubwo uyu mwaka ariho hari kuboneka amafaranga yiyongeye ko kugira ngo ibi vyasambutse bishobore gusanurwa ariho nkaca ngira nti nk'aho vyononekaye twaca tuba tura- turahebura ko ibijyanye no kubisubiramwo bitazoshoboka aha ah, nabona ko vyari bikwiye kongererezwa Jacqueline banyizigiye nawe asanga igisata c'indero gisa n'icibagiranywe mbonye bakuye ko wi miliyari bagasigarana 4 miliyari tukaraba n'ukuntu bajya abana bahejeje umwaka w'icenda n'uw'icumi benshi bananiwe ama bakaba bafashe politike y'uko benshi bokwiyandikisha mu mansenyema dometiye mbega ayo mansenyema dometiye ari ekipe bihagije aya mahera bagabanije bikunze ntitwari kuraba ukuntu tubisubiramwo kugira bashobore kwekipa ry'amashuri y'imyuga abana ba- bashobora kwigiramo urabona yuko abashomeri ari benshi aha n'ukuri nagomba ntere akamo bagenzi bacu ari bikunda iyi bije bahaye abantu bo muri edikasiyo bari bakwiye kuyongereza umukuru wa sentare icungera ikoreshwa ry'amafaranga ya leta asaba abashingamateka guhagarara inyungu z'ababatoye tubonye hagabanutse amafaranga angana kurya a n'amareforme leta yangajije amatire de l'education niyo twabonye yuko ko kwereka inama nshingamateka inama nkenguzamateka kiro presente la population kugira babone yuko hari ingorane ikomeye hanyuma bagirize ico bako- bagire ico barakomanda au niveau du gouvernement mu byo leta itegekanya mu kwegeranya amafaranga harimo tagisi ku nzoga y'amahera mirongo itanu ku icupa rimwe rimwe n'irya telefone ngendanwa rizova ku mahera mirongo ine n'abiri rikaja ku mirongo itanu iyo umuntu aterefone uba uri mu gihugu hagati umushingamateka victor burikuki yabaza niba hava amahera hose hariyumviriwe muri ko murasesangura neza iyi nteguro y'itegeko mwaba mwasanze ahantu bateza gutubika uwavubi ntihagire igipfa cane ariho baba barakoze turabona ko twese duteza gutubika uwavubi mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu mubwo ibisata ntibiremereye co kimwe canke ntibirisansibire co kimwe musanga aho bakasenya gukata ariho hateza gukatwa canke hariho n'aho bateza gukata ntihagire icononekara kinini usanga batakoze muri iyi sesanguro yanyu mwagize musanga ahantu hose hashobora kuva ifaranga rya leta kuko ni ugusorongoza ahantu hose hashobora kuva ifaranga rya leta rika- rikabonekana musanga ahantu hose hateza kuva ifaranga rya leta barahashize ko barahakoze ko ku buryo atafaranga na rimwe rizocika ngo rije ahandi ritagiye mu kigega ca leta erizenda yabona ko atari igikorwa coroshe umuntu agiye kugira etude ko hashobora kuva ifaranga hose yahaciye iki ni cigwa comara n'umwaka canke imyaka ibiri nico gituma twebwe twama twagize recommandation imyaka yose yuko bokwera legis- bokwera legislation fiscale bakagerageza kugabanya les dépenses de fonctionnement ni muri iyo ntumbero tuba dushatse kuvuga yuko le gouvernement yoraba ahantu hose hashobora kuva ifaranga ikaritoza amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka uzagera ku miliyaridi igihumbi n'amajana atatu na mirongo ibiri na zitandatu arenga muri uyu mwaka yari yateguye ayarenga miliyaridi igihumbi n'amajana abiri na mirongo itandatu integuro y'itegeko y'amafaranga leta izokoresha itegerezwa kwemezwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka imbere y'uko umwaka uhera eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
mu rwanda itegeko rishasha rigenga ugucunga amatungo y'abubakanye ritegekanya ko bitakiri ngombwa ko umuvyeyi atanga umunani ibindi kuri iyi nkuru asumta kaboyi itegeko rishya ry'umuryango ryasohotse risimbura iryari ririho kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani bimwe mu by'iri tegeko ryakemuye ni ibijyanye n'imitangire y'umunani aho byasabaga umubyeyi ko ategetswe guha umwana w'umunani igihe ageze mu myaka y'ubukure ni itegeko ryishimiwe cyane n'ababyeyi aba ni bamwe babiganiriye ijwi rya amerika ese abantu buri mwana agomba kwiga nkurikije uko mbyumva birabyo kuvuga ngo bireba akaba ari umu- umunani akaba ari ukurira umwana ishuri mbona ari byo byiza kurusha ibiri byose ubundi umwana akirwaza kuko hari abana byagiye biveteza akumva ngo iwabo bafite imitungo akagenda akibera igicucu akanyura umurya akagira gute akavuga ngo iwacu azagenda ajya kwica se ngo amwake ya mitungo yagize gute ariko nakura azi neza ko umubyeyi we afite umutungo we ashobora no kuzaba uwo ashaka cyangwa akaza- akazanawandikisha mu bitabo akaba adafite uburenganzira bwo kuwukuzamo kubera kuko atawumwanditseho ahubwo sinzi niba mu ishuri izaho kugira ngo babibigishe babyiyumvishe ko agomba kuzagira gute babyita kuyihigira akihigira nibyo kugira ngo umwana muri iki gihe u- umunani we ube amashuri pari raporo y'uko wavuga ngo ndaguha imirima y'uko imirima ushobora kuyigurisha igashira ariko ubumenyi wamuhaye yazabukoresha itegeko ryanejeje ababyeyi abana bo bavuga ko ritabanogeye cyane cyane abataragize amahirwe yo kugera mu ishuri ariko nanone urebye aho amajyambere ageze nk'umuntu utarabashije kwiga guhanga umurimo muri uru rwanda nanone ni ibintu bigoye ntabwo wavuga ngo umuntu umwana ngo azabure ku isambu y'umubyeyi yagira akantu abonaho k'ishimwe wenda nk'uko yabashije gufasha ababyeyi wenda uwo munani ukarorera ariko akabona nk'akantu k'ishimwe kugira ngo nawe azabone aho yihengeka nk'umuntu utabashije nko kwiga atakaguhaye urumva byaba bikubangana urubyiruko rwinshi ntabwo babashije kwiga atakabonye na benshi ntabwo byajya bibashimisha nk'abantu b'urubyiruko batabashije no kwiga ku rubyiruko ho iryo tegeko ryo ndumva ntabwo birunejeje cyane kuko ntabwo ari byiza kuko umwana aba yabaho ari nk'ikirara atagera iwabo atagera kuri gakondo mu gihe iri tegeko ryigwaga ababyeyi bagiye bagaragaza imbogamizi zari muri iri tegeko risaba umubyeyi gutanga umunani ababyeyi bagaragazaga ko abana babahozaga ku nkeke babaka umunani rimwe na rimwe n'iyo minani idahari ubwo abayobozi basobanuraga iri tegeko ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko bagaragazaga ko gukuraho iminani bizagabanya ubwicanyi bwajyaga bugaragara mu miryango abana bica ababyeyi babo bashaka gusigarana ibyabo gusa abanyamategeko bavuga ko gukuraho iminani bidakuraho inshingano za kibyeyi ku burezi bw'umwana madamu muhoza nawomi ni umunyamategeko akaba umwarimu muri kaminuza y'u rwanda umunani washingiraga ku muco nyarwanda kuvuga ngo ntabwo bamwemereye umunani ntabwo bishobora kwitwa nk'aho harengewe inyungu z'umubyeyi kuko ngira ngo ntabwo byagize bi- ntibyigeze bigira kumvikana kumwe umubyeyi akumva umuco atari nk'itegeko bitamuhatira gukora ikintu umwana akavuga ati ubwo biri mu itegeko ndamuhitana natawuma ariko noneho icyo ngewe ndi bushimangire ni uko umunani kuwukuraho bidakuraho inshingano zo kurera za kibyeyi ku mubyeyi ariko nshimangire yuko kudaha umwana umunani cyangwa kubikura mu itegeko bitakuyeho n'ubundi umubyeyi inshingano zo kurera iri tegeko rishya rizatanga uburenganzira ku bashyingiranywe bwo guhinduza amasezerano bagiranye ku bijyanye n'imitungo aho abantu bashobora gusezerana ivangamutungo nyuma bakaza kubona ko wenda bibeshye bagahitamo guhindura bagasezerana ivangamutungo ry'umuhahano asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi umuntu umwe yarapfuye uwundi arakomereka bitewe na grenade ku mutumba wa gakonko zone ya mugege komine ya butaganzwa y'intara ya ruyigi mu buseruko bw'uburundi abatewe ni umugabo yari kumwe n'umukenyezi wiwe bategerewe n'inkozi z'ikibi mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu bashitse ku rugo rwabo abantu babiri bakekwa bamaze gufatwa n'igipolisi ku mvu z'amatohoza ibindi kuri iyi nkuru fidel d'antoine nsabimana Grenade yatewe ku mutumba wa Gakonko ku rugo rwa Augustin Nzambimana na Renide Sibomana yaciye ihitana inarugo Renide Sibomana ikomeretsa bikomeye nyene rugo Augustin Nzambimana ayo na makuru dukesha bamwe mu batowe ku mutumba wa Gakonko ayo makuru amenyesha ko hari mu masaha ya saa yine z'ijoro ryo kuri uwa kabiri tariki mirongo ibiri ukwezi kwa cumi na kabiri aho bumva Grenade iturika nyene urugo yaciye ajanwa mu ivuriro rito ry'ahitwa Imuhwazi muri komine Nyabitsinda ni mu ntara ya Ruyigi nyene mu nyuma yavuye yungurizwa mu bitaro vy'ikibuye biri mu ntara ya Gitega ari karavurizwa igihe twashika ku mutumba wa Gakonko mu masaha ya saa yindwi ababanyi b'urugo rwatewe bari basa n'abahundagaye nka bose ntibigeze bemera kuvugira ku vyuma bifata amajwi bitugoye cyane umwigeme w'imyaka cumi n'umunani aba ku metero zidashika mirongo itatu y'urugo rwatewe yatubwiye ivyo yumvise naho yari yamaze kuryama nawe bakubujije ninde yakubujije nde nta n'umwe vyagenze gute yarishitse hanyuma nca barayimutera bamuteye iki igerenade ndariryamye Mm, ndumvise ngo mukagisito ngo ngo baramuteye igerenade arapfuye twarababaye twaragombye ni kurira Nahimana Modesita nyina wa Renelde Sibomana n'agahinda kenshi yatubwiye ivyazi ku kuntu vyagenze muri iryo joro we yita ribi dushitseho twasanzeho abantu benshi mugabo bose ata- ataco bavuga badorewe batweretse gusa aho batenya grenade ku muryango nk'aho bari bavuye aha- bavuye nyine ahantu badandariza baca basanga babatanze muhira aho wokwinjiye mu nzu gutyo rero ba- baraca barabatera iyo gerenade hari ingorane yari afitanye n'abantu mu mubano wiwe eka nk'uko ndabizi yari umwigisha wa- yigisha abanyeshuri yari akundanye n'abantu baho cyane eka nta ngorane nari ndamuzi ko nabonye nta ngorane bari bamuzi ko ntituzi ibyo bintu ibyo ari byo je ntabyo ntushobora gutora ndabyo uwo mwana wanjye nta muntu wa nicyo bapfa sinzi nk'umugabo wiwe kuri ubu byoba- byoba biriho ntabyo nzi sinashobora kubivuga neza kandi tutabana nkuru nziza berenazita umuvuke nyakwigendera yavuze ico yibaza kumvo zijanye n'urupfu rwa mukuru we renire desibomana kimwe gusa ni uko nawe nyine yari amaze igihe atubwira ati jewe hariya ntibimeze neza ntibigenda neza hari abantu tuguma dushamirana kubera umugabo afise abo baburana ntituzi rero ko yoba yaguye mu mporero ntituzi n'ibyo ari byo Twa- ibyo twashoboye kubona ni nk'ibyo isigaye ntibimubona abana twaje tubazanye nibo basize yego yasize abana batatu umuhisi Henry Desibomana apfuye yari umwigisha ku ishuri rito ry'ititi ni muri zone ya Mugege igakonko muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
uruhagarara turahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko ngo nje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohave bimpitana ishwi da
abubahuka guhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangare tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukora umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu nawe wa mwanya tubashikiriza siporo n'imikino mugiye kuyishikirizwa na mugenzi wacu fidel niyongabo urakoze oriyane ku makuru yerekeye inkino tubafitiye ku makuru yerekeye inkino tubafitiye kuri iyi saha turi kumwe na biza bishaka jumayine akurikiranira hafi ivyerekeye umupira w'amaguru ari i bujumbura dutangurire ku vyerekeye igikombe cy'ibihugu vyo muri afurika kizobera mu gihugu ca gabon mu kwezi kuza kwa mbere aho imigwi iri mu mapuru atandukanye izwi mwoshobora kutubwira mwitegereje ayo mapuru imigwi mubona ko ifise amahirwe mu- mubona byifashe gute n'imigwi yaserukiye yindi muri ico gikombe Eh, murakoze cyane icyo mbona muri cyane igiye gutangura ndabona imigwi y'abarabu isa n'iyasubiye kugaruka cyane cyane nka egypte tuba tumaze imyaka ishikana nko kuri itatu amahiganwa yose atatu tutabona turabonamo n'umugwi waserukiye afurika yacu ya Afri- east africa uganda Eh, nkaza nkaraba nka kameruni nabonye bavuga ko hari abakinnyi icyenda basa n'abavuga ko batazogenda simbona ko uzoba ari umugwi uteye ubwoba mugabo cyane cyane imigwi y'abarabu ko niyo nkunda gutinya cyane muri aya mahiganwa ko baba bagiye bazikenyeye gusumba iyindi migwi E, nitegereje neza ndabona nko mu mugwi A harimwo Gabon, Burkina Faso, Cameroon, Guinea Bissau, umugwi B urimwo Algeria, Tunisia, Senegal na Zimbabwe, umugwi C urimwo Cote d'Ivoire, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Maroc na Togo, mu gihe mu mugwi D harimwo Ghana, Mali, Misiri na Uganda. Umugwi ubona ukomeye cyane n'uwuhe?
Eh, umugwi ukomeye cyane ni uwo urimwo imigwi ibiri y'abarabu algeria na tunisia ko niyo migwi usanga ihanganye cyane gusumba iyindi urebye iyo migwi ifite abakinyi eh, basa nabo ni ukwita ko ari abahinga turebye mu mupira wacu wo muri afurika tu- tutarebeye ku byo baba bakinira i burayi ndabona ari uwo mugwi usa n'uteye ubwoba gusumba iyindi Umugwi nawo urimwo Cote d'Ivoire, RDC, Maroc na Togo.
Eh, u- ni ukanganye cyane urebye nka togo nk'ubu u- bazogenda gukina badafise emmanuel adebayoro kongo dufatiye no kuri izi mvururu zoba ziriko ziraba iwabo bashobora kuza nyene badafise morale iri hejuru cote d'ivoire nayo nyene naho ari umugwi ukomeye mugabo abakinyi bakomakomeye twari tumenyereye imyaka iheze basa n'abavuyemo sinovuga ko ari umugwi ukanganye cyane mugabo nabo nyene bashobora gukina ndabona ko ngaho amahirwe ni aha Cote d'Ivoire nyene urebye ko bazoza bafite morale yo gutwara igikombe giheruka ariko umuntu aravye no mu mugwi D harimwo ibihugu vya Ghana Mali Misiri Uganda iyo ngira nta mahirwe menshi ifise uyibona gute Eh, eh, aho nabuze cyane cyane ko imigwi y'abarabu nk'ubu urebeye nko kuri misiri ije yari imaze igihe itarimwo bashobora kuza eh, berekana ko naho batari barimwo mugabo bari babishoboye ukaza ukaraba gana uganda yo yumva bazoba nk'abagiye guherekeza naho twe natwe twifuza ko natwe umugwi wacu wo muri kano karere woshika kure nibaza ko nabo nyene bizaba bimeze neza hamwe batogira ingorane mu bakinyi ko burazi izi ni impera z'umwaka abakinyi bakunda kuvunagurika ejo n'amahiganwa menshi ari burayi n'iki mugabo ndizera ko eh, zizoba ziryoshye murakoze yari jumayine biza bishaka akurikirane hafi ivyerekeye umupira w'amaguru ari bujumbura twariko turavuga ku gikombe eh, c'umupira w'amaguru c'ibihugu vyo muri afurika kizobera mu gihugu ca gabon mu kwezi kuza kwa mbere k'umwaka w'imirije w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi urakoze kuri iki kiganiro turagushimye saba namwe murakoze n'akazi keza
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu kiganiro aherutse guha abamenyesha amakuru b'abanyamahanga sekretari wa departement ya leta ya amerika john kerry yarashimangiye uruhare ruhambaye amerika yakoze mu gukemura ingorane nyamukuru zihanze y'isi ku byerekeye umutekano leta z'ubumwe za amerika zarafashe iya mbere mu twigoro two gutunganya urunani rw'ibihugu birenga mirongo itandatu biriko birafasha mu gutuza umurwi wa kisilamu w'intagondwa isil inyuma yaho uyu murwi ufatiye ibisagara bitari bike mu gihugu cya iraki hamwe no mu gihugu cya siriya ukongera ugasambura imihana ukanica n'abasivile batuye iyo mihana inyuma y'imyaka mirongo itatu n'itanu yari irangiye atabiganiro bibaye hagati y'abategetsi leta z'ubumwe za amerika zarafashije mu gutunganya ibiganiro n'igihugu cya irani zongera zirakora ibishobotse byose kugira ngo porogaramu y'ibigwanisho nuclear by'igihugu cya irani igume ari porogaramu ijanye n'amahoro kerry avuga ko leta z'ubumwe za amerika zafashe iya mbere mugambi wo kurwanya sida ivyo ngo vyaratumye muri iki gihe hagiye kuboneka igitigiri kinini c'abana bavuka badafise umugera wa sida mu ntara ya afurika uyu mugambi ukaba wararanguwe na porogaramu yitwa pepfar porogaramu ya leta z'umwe amerika ironsa imiti abagwaye ikongera ikabarinda urupfu igihe ikiza ca ebola caduka ubwa mbere mu ntara ya afurika abatari bake bari bibaje ko ico kiza cari guhitana abantu imiliyoni n'imiliyoni nyamara perezida barack obama yaciye arungika mu ntara ya afurika yo mu burengero inteko z'abasirikare ba amerika ibihumbi bitatu bakoranye n'abakozi bo mu bindi bihugu mu gutunganya amavuriro kerry ati twaratumye ko amakungu yose maze twese duhagurukira rimwe ari navyo vyatumye izo miliyoni z'abantu bavugwa zidahitanwa n'ico kiza ku vyerekeye ihinduka ry'ibihe leta z'ubumwe za amerika zarapfunditse amasezerano n'igihugu c'ubushinwa hazoba akarorero k'ukuntu imyuka mibi yogabanuka kw'isi hose ari navyo vyatumye amasezerano y'i paris aterwa ko igikomo kerry ati twarafashije mu gikorwa co gupfundika amasezerano ajanye no gukingira bidukikije atewe ko igikomo i kigali Kerry yarongeye agira ati sinari bwigere mbona leta z'ubumwe za amerika zigira uruhara nk'urwo mu gushyira imbere imigambi igirira akamaro abantu bose uruhara rwafashije n'ibindi bihugu mu kuva mu ruhagarara birimwo bikagira amahoro n'umutekano ati sinari bwabone n'ibindi bihugu bigira uruhara rukomeye nko muri iki gihe ku bibazo nkuramutima biraje ishinga isi yose
iryo ryari ijambo ry'intangamarara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika aho ni naho duhereje ibiganiro twabateguriye muri kano kanya turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma turashimiye na fatuma kararari masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ku kuri mikro i washington dc mwari kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye ndababipfuriza umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.